uyu mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fide niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turayashyikirizwa na aloyisi bigirimana
mwaramutse fideli namwe muteze amatwi muri aka kanya umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yavuze ko aneguye yivuye inyuma igitero cyahitanye ambasaderi w'ubutaliyano muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi avuga ko ahogeje imiryango y'abahaburiye ababo umuvugizi wiwe stefan dijarik yavuze ejo ku munsi wa mbere ko guterres yasabye leta ya kongo guca itohoza ku bakoze icyo gitero ku bakozi ba onu kandi barengutswe imbere y'ubutungane yabwiye abamenyeshamakuru ko agace ambasaderi w'ubutaliyano luka atanasio yiciwemwo karimwo imirwi myinshi yitwaje ibirwanisho kandi ko hataramenyekana ababikoze ambasaderi atanasio yaguye mu mutego w'abantu bitwaje inko muri teritwari ya nyiragongo hafi y'igisagara ca goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nta muhari uriyitirira iki gitero ahandi havugwa ibitero ni muri irake igisirikare ca irake kivuga ko ibisasu vya roketi bitatu vyatewe i bagidadi ejo ku munsi wa mbere bibiri bigwa mu karere gacungerewe cane ariko nta bapfuye abategetsi b'igisirikare ca amerika bavuze ko amakuru ya mbere baronse avuga ko ivyo bisasu vyaguye hafi ya ambasade ya amerika i bagidade ikindi kigwa hafi y'ikigo c'abasirikare mpuzamakungu akarere ryaguyemwo karimwo ambasade z'ibihugu hamwe n'inyubakwa za leta zikomakomeye kandi gakunze kugabwamwo amaroketi igisirikare ca irake kivuga ko izo rokete zatewe ziva mu gace ka salamu i bagdadi kandi ata vyinshi zononye kiretse imodokari zine z'abasivile nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero
washington ijwi rya amerika muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden ejo ku munsi wa mbere yarahagarariye umuhango wo kwibuka ibihe by'umwiza amerika irimwo aho imaze gutakaza abantu ibihumbi amajana atanu bishwe na covid cumi n'icyenda mu gihe amerika igeze ku gice cy'umuriyoni w'abishwe niwo mugera perezida biden yategetse ko amabendera y'igihugu ku nyubakwa za leta amanurwa gushika hagati mu kiringo cy'iminsi itanu perezida biden yashikirije ijambo abanyamerika ari muri white house abasaba kwihangana kuko ngo ibi bihe hazoshika aho birengana urwinjiriro rwa white house rwari rucanyemwo amabuji amajana atanu agaragaza igitigiri cy'abantu ibihumbi amajana atanu bamaze guhitanwa n'ico kiza yari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'icegera ca perezida kamara harisi n'umutambukanyi wiwe nyene umuvugizi wa perezidansi ya amerika jen psaki yabwiye abamenyeshamakuru ko uru rubanza rusigura kwerekana uburemere bw'abantu amerika imaze gutakaza kubera iki kiza tukivuga kuri uyo mugeranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa mbere ryarakariye ibihugu bitunze kuba byigungira ko incansho za covid cumi n'icyenda hamwe no kuzibira ko zija mu bindi bihugu bikenye umuyobozi wa oms tedros adenome gebreyehus yavuze ko bimwe mu bihugu bitunze bikorana n'amakompanyi ahingura incansho izo kompanyi zari zaremeye kurungika izo ncansho mu bihugu bikenye biciye mu mugambi covax ariko ubu zaragabanijwe umutegetsi kizigenza wa irani ayatola ali kameneye yavuze ejo ku munsi wa mbere ko irani ishobora kongereza urugero rwa iraniyumu ku rugero igihugu gikeneye gushika no kuri mirongo itandatu ku ijana ni mu gihe bitaradadanuka hagati ya irani na amerika bagiharira kuri kazoza k'amasezerano ya nikleyere televiziyo ya leta ya irani yavuze ko kameneye yavuze ko abanyamerika n'abanyaburaya bakoresha imvugo y'akarenganyo kuri irani
urakoze yaroyise kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu imwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu imetero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura muri repubulika ya demokarasi ya kongo inyuma y'amezi abiri yari amaze yugawe kubera virusi ya korona umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yari ateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune Ah, uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa uyu ni umwigisha mu gisagara cya uvira mu ntara ya kivu yo mu bumanuko mu buraruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri uganda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi robert kaguranyi azwi cyane nka bobi wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije ruhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye naho leta y'igihugu cya tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr yatanguje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya nduta amashyirahamwe yahora akorera mu ikambi ya mutenderi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri uganda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda robert kaguranyi azwi cyane nka bobi wine yatangaje ko ahagaritse urubanza yari yashingishije ruhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kurangiye ayo matora yatsinzwe na perezida yoweri museveni inkuru y'idonido twayiteguriwe na ignatius bahizi ari muri uganda
bwana bobi wine yatangaje ko yategetse abamwunganira mu mategeko guhagarika iby'urubanza yareze mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu ruhakanya iby'intsinzi ya perezida museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize ibi yabitangarije imbere y'amajana y'abayoboke b'ishyaka rye rya nup hamwe n'abanyamakuru yavuze ko icyo gitekerezo gitewe n'uko bimaze kugaragara ko ari nta butabera azabona muri urwo rukiko ukurikije imyifatire y'abacamanza barimo kumva icyo kirego era nga bannayuganda bebadde bagamba tebadde teekateeka ogamba nti omusango gwammwe E, nk'uko abanyagihugu bari batangiye kubyivugira ko urukiko rurimo guteganya kuzafata umwanzuro uvuga ko twatsinzwe n'urubanza kubera ko tutashoboye gutanga ibimenyetso bihagije none babonye ko dufite ibimenyetso birenze ibyo batekerezaga akaba tugiye kubananiza gusoma umwanzuro bafashe n'urubanza rutaratangira bahisemo kubyerekana ku mugaragaro ko babogamye no kubera iyo mpamvu ntabwo tugikomeje n'iki kirego kuko ni ugutegeka baasaze edda nga tetwanakutandika kuwoza ensonga lwaki baganye obujulizi bwaffe bwana bobi wine wavugaga mu rurimi rw'ikiganda n'icyongereza yavuze ko umucamanza mukuru w'igihugu alphonse uwinyidoro anariwe uyoboye itsinda ry'abacamanza icyenda bateguwe kumva icyo kirego ni we na bamwe muri bagenzi be berekanye ko babogamye urubanza rugitangira bityo akaba ari nta cyizere akibafitiye bobi wine ashinja umukuru w'ubucamanza kugira inama z'umwiherero na perezida museveni inshuro zigera kuri eshatu kuva aho atangiye ikirego cye rero akaba atumva ukuntu ushinzwe gutanga ubutabera yagira inama n'uregwa hanyuma uwareze ak- akizera ko azabona ubutabera mu byo bobi wine ashinja abacamanza kubogama kandi urubanza rutaratangira mu mizi harimo icy'uko urukiko rwanze ko yatanga ubundi buhamya burenze ubwo yari yaratanze bwa mbere mu kirego cye akaba abamwunganira mu mategeko barasabye ubucamanza kwemera ubundi bujurire bwerekana ko itora rya perezida museveni ryabayemo uburiganya bwinshi bavuga ko batajyaga kuba baratanze ubwo bujurire mbere kubera yuko umukiriya wabo yahise afungirwa iwe mu rugo amatora akirangira bityo ntibagira amahirwe yo kubonana nawe kugira ngo banonosore ikirego cyabo kandi n'ikigo cy'ishyaka ryabo kikagotwa n'igisirikare kitemereraga umuntu uwo ari we wese kuhinjira byababuje gufata zimwe mu nyandiko zari mu biro byabo zajaga kubafasha mu gutegura icyo kirego bobi wine anavuga ko abari bamuhagarariye ku myanya y'itora itandukanye mu gihugu bose bafunzwe mbere y'uko bamuha raporo y'ukuntu byagenze aho yari yabatumye rero ibimenyetso bishashe musiga yashakaga guha urukiko akaba ari ibituruka kuri bamwe barimo kugenda barekurwa nyamara ariko urukiko rwaje kwanga byose byo abanyamategeko ba bobi wine barusabye aho hari mu ntangiriro z'urubanza mbere y'uko rutangira mu mizi ariko iby'uruhande rwa bobi wine rwasabye byose urukiko rwaje kubyanga ruruvuga ko rudafite igihe cyo gusuzuma ubuhamya busha uretse ubwatanzwe mbere nyamara ariko ukurikije umwe mu bunganira perezida museveni mu by'amategeko Oscar Kihika uruhande rwabo rukomeje gutegura ibyo kwiregura muri urwo rubanza kuko urukiko ruracyafite uburenganzira bwo kutemera icyifuzo cya Bobi Wine cyo kuruhagarika that the case is still in court. I
ati twe tuzi ko ikirego kikiri imbere y'ubutabera kugeza ubwo buzatubwirira ko bwabonye icyifuzo cy'abareze umukiriya wacu cyo guhagarika urubanza kugeza ku munsi wa gatatu wa kino cyumweru ntituzaba tutaramenyeshwa n'urukiko ko urubanza rwahagaritswe twe tuzakomeza kuja mu rukiko nk'uko bisanzwe ariko ibyo ari byo byose bagitangira ikirego cyabo wabonaga ko ari nta shingiro cyari gifite ubwo rero ntabwo bidutangaje kubona bafata uwo mwanzuro Uh, so we just knew it was dead from the start, but nahamagaye umuvugizi w'ubucamanza mu gihugu solomon muyita kugira ngo agire icyo yadutangariza ku ruhande rw'ubucamanza atubwira ko ari ntacyo yavuga kuko urukiko rutarabona ibaruwa ya bobi wine isaba guhagarika urwo rubanza ku cy'umucamanza mukuru kugira inama na perezida museveni bwana muyita yavuze ko museveni akiri perezida akaba ari nta tegeko ribuza umukuru w'igihugu kugira inama n'abakuru ba leta batandukanye ati kandi amanama yose yagiranye n'umucamanza mukuru yabereye ku mugaragaro akaba hatarigeze habamo ibiganiro hagati y'abo bombi mu mwiherero igiye kuba inshuro ya mbere muri uganda kugira ngo umuntu urega ahinyuza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu asabe ko urubanza rwahagarikwa ibindi birego byagiye biba birimo icyo mu wa bibiri na rimwe na bibiri na gatandatu byarezwe na koloneli kiza besige hamwe n'icyo mu wa bibiri na cumi na gatandatu ubwo hareze uwahoze ari minisitiri w'intebe bwana amama mbabazi wari wiyamamarije umwanya mukuru w'igihugu nyamara muri ibyo birego byose abacamanza bemeranyije n'abarega ko amatora yabayemo uburiganya ariko bafata umwanzuro ko uburiganya bwabaye butashoboraga guhindura imibare y'ibyavuye mu matora ku buryo byajaga gutuma uwatowe atsindwa ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda urakoze ignatius kuri iyo nkuru
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tuze mu burundi urwego cnc rugenzura amaradiyo n'ibinyamakuru rwahaye radiyo bonesha fm ikiringo kingana n'ukwezi ngo ibe yatanguye gukora iyi ni imwe mu maradiyo yari yafatiwe ibihano inkuru dushikirizwa na desire yatunga imana umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda leo masengo arongoye iradiyo bonesha fm yarekuriwe kuri uno wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora sense arashima iyo ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu icya mbere ni uko ari akanyamuneza kenshi cyane rwose kuri twebwe tugiye gusubira gukora hama imyaka itanu yari iheze ni myinshi ariko ntacu kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza icya mbere rero ntutangura ni ugushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricanke ririya nta gihano c'uko yugagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe ica kabiri ni ugushimira urwego sense kubera ko uh, mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asavye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa mu ndwi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cane rwose ku kibazo kijanye n'uburyo busabwa kugira iyo radiyo isubire gukora leo masengo abona ko ari ikibazo gikomeye asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cohaguruka kikabafasha ikindi kibazo tugiye guhangana naco ikibazo c'uburyo ikibazo c'ivyuma bimaze imyaka itanu bimwe vyarasambuwe ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana ariko twebwe kubera ko impumbu two twari dufitiye banywanyi bacu tugiye gukora uko dushoboye twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe basubiye guhura n'abanywanyi bacu n'abanyagihugu batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari abanywanyi b'iyo radiyo barashima ko igiye gusubira gusamirana batamaradiyo yabaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo twaryoheye kumva yuko bonesha fm igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kandi tunizera yuko n'izindi radiyo zari zafatiye ibihano nkayo uh, zizosubira gusamirana mu burundi tubyakiranye akanyamuneza tugasaba ahubwo ko na erupeya ko yugururwa n'ibindi bimenyeshamakuru bisigaye byugururwa kandi habe gucunga umutekano w'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru nyine amaradiyo agacunga umutekano kugira akore yidegembye nahari akamwemwe ku muyobozi wa bonesha fm adrien horimbere arongoye ishyirahamwe association radio sans frontiere ryashinze bonesha ntiyemera ubwo buyobozi ubwo buyobozi bushasha bwa bonesha tukabufata nk'ibyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishyirahamwe ndongoye arf niryo ryonyine rigena umuyobozi w'iradiyo iyo radiyo rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye nesitore bankumukunzi anayitekerera impanuro bagomba twibutse abarongoye iyo radiyo bonesha efemu ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga amategeko agenga igihugu kugira ngo ntihagire ayandi makosa yokorwa iyo radiyo yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asabye urwego sense ko amaradiyo yugaye bogirirana ibiganiro kugira asubire gukora muri kino gihe amaradiyo acugawe ni ijwi ry'amerika bbc rpa na televiziyo renaissance desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa mbere amashuri yasubiye kugurura inyuma y'amezi abiri yari amaze yugawe kubera virusi ya korona ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira mu ntara ya kivu yo mu bumanuko byari ibyishimo byinshi ku banyeshuri abarezi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri bimwe mu bigo byo muri uvira twagiye tunyuraho nko kuri lezange kuri nuru kuri esiteyi wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda korona virusi zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi ruremesha cyubahiro ni umurezi wigisha ku ishuri rya esiteyi aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yari amaze afunzwe
uyu munsi kuva saa suizeri tarante za mu gitondo jenali nahageze njo hageze mbere maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cyari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashyitse muri kwirinda gute virusi ya korona hano ku ishuri kuko leta yashyizeho ingamba twabikoze icya mbere ni uko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yari ateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale twagerageje kudisipoza amapipitire neza mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitire imwe yicayeho abana batatu ariko uyu munsi twagiye tudisipoza mu buryo pipitire yicaraho abana babiri babiri kugira ngo bategerane naho imana esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya esiteyi avuga yuko kuri we ari ibyishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa twashimiwe kubera ukuntu amashuri yuguruye kubera nka twebwe twahora twigisha kuri pirive ntitwahembwa turashima ukuntu amashuri yuguruye ikirizi yari yatwishe turashimye ukuntu amashuri yuguruye ubu tugiye kongera guhembwa niba abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha turizeye ko tuza guhemba inzu zarabomotse turabona n'inge n'amahera yo gupanga nayo kubakisha byose byari bitugoye bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe igihe amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa akongera agafunga kubera virusi ya korona twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko hari hageze igihe amezi abiri abana badahe biga twebwe nk'ababyeyi twari ko tubona ko hariho ibibazo bibiri abana bo bayibirara badahe biga icongeho kandi bagasubira inyuma ariko kuba leta yasubiye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuko ababyeyi twese tukabona abana basubiye ku ishuri twabyishimiye cyane ariko impungenge gusa tugenda tugira ni uko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze icyizere ntikiraba cyinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza ko turabona ko kandi ejo bundi bazasura bagatangaza gufungwa ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira ubuhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusura ku ishuri mwamenya yuko amashuri muri kongo yafunzwe tariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera virisi ya korona vedasi ngabo ku bwaragijwe igihe amerika ububera mutarakivuye epfo tugushimire vedasi leta y'igihugu cya tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr yatanguje umugambi wo kwimurira mu ikambi ya nduta amashyirahamwe yahora akorera mu ikambi ya mutenderi ni mu gihe irindiye kuzokugara burundu iyo kambi mu bitarenze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni inkuru ya mugenzi wacu james jovin akorera mu makambi y'impunzi atandukanye mu gihugu cya tanzania ishyirahamwe croix rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya mutenderi iryo ribaye irya mbere muri iyo gahunda aho ryimuriwe mu nkambi ya nduta iryo shyirahamwe risimbuye ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe msf ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya nduta zoni ya mbere y'umunani no muri ya cumi na kabiri msf izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania mu biro bito byo mu ntara ya kigoma bwana nashon joel makundi mu nama yaraye ibereye mu nkambi ya mutenderi kuri uyu wa mungu yabariye impunzi yuko leta itanguye kwimura amashyirahamwe inyuma y'aho impunzi zituye mu nkambi ya mutenderi zizobanza kwimurirwa mu nkambi ya nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe vituo sasa vya afya vinahama kutoka MHF kwenda ZDF amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na msf tuyimuriye mu ishyirahamwe croix rouge msf izosigarana ivuriro rikuru gusa msf watabaki na main hospital muri iyo nama waserukiye croix rouge bwana julius kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya nduta Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Mvuge yuko twebwe Croix Rouge twiteze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu, ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'irya kane mu ntumbero yo gukemura bihagije ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta.
Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta.
Naho leta na Haser ifite imigambi myinshi ku bijyanye n'amagara y'abantu, ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania, kigatuma umwidogo udahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Ku bw'izo mpamvu impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zifite icyo zisaba nk'ubuvuzi icyo twosaba kuboshyiraho ibisata byose bivura indwara zose tubasaba ngira ko batuzaniye ndipfurira tukaraba ibintu ko byohinduka dusaba yuko twogira ane bodusabira yuko abo baganga bogira n'umwete wo kuza barakurikirana abantu icyo umuntu wese acaba yifuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe tugire ente kitugirire akamaro mu buzima bw'iwacu icyo twosaba kabisa ijya ndwara baba uba wiganye dusaba yuko baca baduha im- umuti nyene bijyanye n'ijya ndwara uba uvuze ko bawukoboka batwakira neza nk'abandi mu bitigi bitangwa na aseri impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya mutenderi zirenga gato ibihumbi mirongo ibiri na bibiri umugambi wo gutahukana abiyandikishije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki mirongo itatu zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya nduta kubera leta itegekanya kuzokugara burundu inkambi ya mutenderi kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika urakoze james jovin iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
muri leta zunze ubumwe za amerika komite ya sena igenzura inzego z'ubutunganira bandanya kumviriza uwo perezida joe biden yagenye mu kibanza c'umushikiranganji ajejwe ubutungane merrick garland mu rwego rw'ibikorwa vyo kumwemeza inkuru dushikirizwa na thomas kamirindi komite ya sena igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza merrick garland izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwange niramuka imwemeje sena yose nayo izatora nyuma yaho garland afite icyizere abademokarate bose uko ari mirongo itanu muri sena baramushyigikiye kandi bamwe mu basenateri bakomeye b'abarepublikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu amashyirahamwe y'abapolisi abigeze kuba abacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga mirongo itandatu n'abigeze kuba abategetsi bo hejuru muri minisiteri y'ubutabera barenga ijana na mirongo itanu bo mu mashyaka yombi nabo batangaje ko bamwemera bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane Merrick Garland afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC urukiko yashyizwemo na perezida Bill Clinton mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi Garland yamenyekanye cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugendaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga sena banze kumwumva bavuga ko batabikora mu mwaka w'amatora kuri bo gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu mushya wari gutorwa waje kuba trump garland yategereje iminsi magana abiri na mirongo icyenda n'itatu yose kugera igihe perezida trump ashyiriyeho undi mucamanza koko
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.